iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni edi rwembasuza kandi mbaye ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba madamu victoire ingabire umuhoza ntakiri muri fdu inkingi yashinze ishyaka rishya tumaze kurwanira n'abarwanashyaka bo hanze n'abarwanashyaka bo mu gihugu mfata icyemezo cyo kuva muri fd inkingi no ku buyobozi bwaryo twumvikana n'abashaka bo mu gihugu ko ibyiza twakora ishyaka bijyanye mu by'ukuri n'aho ibibazo by'igihugu bigeze kandi ishyaka rigendera ku mategeko agenga amashyaka mu gihugu uwo ni ingabire victoire umuhoza umuyobozi w'ishyaka rishya dalfa umurinzi riharanira iterambere n'ubwisanzure kuri bose mu rwanda iyo nkuru n'izindi zirimo ibibazo byo kwibasira abatavuga rumwe na leta mu gihugu cy'u Burundi ni mu kanya mugume ku maradiyani amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari madame ingabire victoire umuhoza wari umuyobozi w'ishyaka fdu inkingi kuri uyu wa gatandatu yashinze ishyaka rishya yise ishyaka riharanira iterambere n'ubwisanzure kuri bose mu rwanda dalfa umurinzi ingabire wari umaze imyaka cumi n'itatu ayobora ishyaka fdu inkingi yabwiye ijwi rya amerika ko yasanze adashobora gukomeza gukora politike yo kuri za mudasobwa yaganiraga na mugenzi wacu venuste nshimiyimana
vitwara ingabire mumaze gushinga ishyaka rishya rero iryo shyaka rije rite murakoze kumpa ijambo kugira ngo ngeze ku bateze amatwi radiyo ijwi rya amerika impinduka yo mu buzima bwanjye ya politiki nari maze imyaka cumi n'itatu narashinze ishyaka kandi nariyobora mfatanyije n'abandi barwanashyaka bayifudiye inkingi make ndabanujije imyaka icumi ngeze mu rwanda nari nazanywe no gushinga ishyaka ryafudiye inkingi mu gihugu ariko twagiye duhura n'ingorane nyinshi hanyuma muri izo ngorane harimo no kuba narafunzwe ariko nafungurwa sinshobora kuba nasohoka ngo nshobore guhura n'abarwanashyaka bo hanze n'igihe nari mfunzwe habayeho gushyiraho inzego z'ishyaka ari mu gihugu ari hanze kandi tudashobora guhura ngo tube twaganira uburyo twateza imbere ishyaka hanyuma rero umaze kurwanira n'abarwanashyaka bo hanze ndetse n'abarwanashyaka bo mu gihugu mfata icyemezo cyo kuva muri fd inkingi no ku buyobozi bwaryo twumvikana n'abashaka bo mu gihugu ko turi mu gihugu ishyaka rirakorera mu gihugu ibyiza twakora ishyaka bijyanye mu by'ukuri n'aho ibibazo by'igihugu bigeze kandi ishyaka rigendera ku mategeko agenga amashyaka mu gihugu none se ayo mahame mashya y'iryo shyaka ni ayahe amahame mashya y'iryo shyaka navuga ko mu by'ukuri ashingiye ku bintu bibiri by'ingenzi ni ibintu twahisemo tumaze kwitegereza aho igihugu cyacu kigeze n'ibibazo bikomeye bikomeye igihugu cyacu gikomeza guhura nabyo amahame rero ashingiye ku bintu bibiri nk'uko nari maze kubivuga ni iterambere kuri bose uyu munsi bavuga iterambere mu rwanda ariko ugasanga rigarukira muri kigali no ku bantu bakeya icya kabiri gikomeje kuba ingume mu gihugu cyacu ni ubwisanzure ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo byaba muri politike mu buzima busanzwe bw'igihugu kuko n'ubwo iryo terambere kuba dusanga rigarukira ahantu hamwe gusa ritagera no ku bantu bose ni uko abagenerwabikorwa ari bo baturarwanda nta jambo bafite mu bibakorerwa niyo mpamvu rero twe tuvuze tuti dushyireho ishyaka rigaragaza ibyo bibazo bikomeje kuba ingutu mu gihugu cyacu kandi twebwe dusanga ibyo bibazo bishobora gukemuka kuko twebwe twemera ko nta terambere rirambye ryashoboka nta demokarasi kimwe n'uko nta demokarasi ishobora kubaho nta terambere rihari ibyo bintu bibiri tugasanga twe byuzuzanya ari nabyo twebwe ishyaka ryacu rishaka gushyiraho imbaraga kugira ngo ribe ryashobora kubigeza ku gihugu cyacu no ku baturarwanda mukanya wavugaga yuko umaze imyaka icumi ugeze mu rwanda kandi wahageze uhagarariye ishyaka rya fdu inkingi umaze imyaka cumi n'itatu ushinze none niba warasabye mbere y'uko ishyaka ryawe rikorera mu rwanda ntubihabwe ni iki kikubwira ko noneho ubu ngubu uzemererwa gukora nkunze kubwira abantu no kuvuga kenshi ke urugamba rwa demokarasi ni inzira ndende ntabwo ari ibintu uvuga uyu munsi ngo bireho itabiba ntabwo rero kuba dushinze ishyaka rimwe dufatanyije n'abanyarwanda bari mu gihugu twavuga ngo ejo baraba baryanditse ariko ibyo ntibinatubuza gukomeza umugambi wacu wo gukomeza guharanira igihugu cyacu cy'u rwanda kiba igihugu kigendera ku mategeko kigashimangira amahame ya demokarasi ishyaka fdu inkingi wayoboraga ryari mu mpuzamashyaka eh, yitwa p5 ubu rero ni ukuvuga yuko witandukanije na p5 iryo shyaka ryawe rishya ntabwo rizongera kwifatanya nabo
Mm, nibyo nk'uko nabivuze ishyaka dushinze hano imbere mu gihugu ni ishyaka rigiye kugendera ku mahame no ku mategeko agenga amashyaka hano mu gihugu amashyaka agize p5 amenshi akorera hanze ntabwo byashoboka kubibashiza amategeko agenga imitwe ya politiki hano mu rwanda urumva rero ko byagorora nabyo navuga ko ari ikibazo ko wakora ishyaka ridashobora kubahiriza amategeko ari mu gihugu victoire ingabire umukuru w'ishyaka riharanira iterambere n'ubwisanzure kuri bose mu rwanda ndagushimiye cyane kuba waje ku ijwi ry'amerika murakoze namwe kuba mwampaye ijambo ndabashimiye bakoze venuste nshimiyimana ni umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ku mugabane w'uburayi hagati aho mu ishyaka yarimo rya fdu inkingi basohoye itangazo ryemera ubwegure bwa madamu victoire ingabire ku buyobozi bw'iryo shyaka maze batangaza ko bashyizeho umuyobozi w'agateganyo ari we jisite bahunga abayoboke batanu b'ishyaka cnl mu ntara ya muyinga mu gihugu cy'u Burundi batawe muri yombi guhera ku wa kane w'iki cyumweru haravugwa kandi n'urupfu rw'umwe mu bayobozi b'imitumba muri komine butihinda yishwe n'abantu bataramenyekana abo mu ishyaka sndefd riri ku butegetsi bashinja abo mu ishyaka cnl ko aribo bamwishe ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wiri kaneza kuva ku munsi wa kane w'indwi amakuru ava muri komine ya Butihinda intara ya Muyinga mu buraruko bushibuseruko bw'u Burundi avuga ko hari icubuka kitameze neza hagati y'abanywanyi b'umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'ab'umugambwe CNDD-FDD dorongoye igihugu zatanguye inyuma yaho hiciwe umukuru w'agacimbiri kitwa Cagizo muri iyo komine ya Butihinda nyene Bamwe mu banyagihugu bemeza kuba abanywanyi b'iyo migambwe ibiri basa n'abacungana canke barabana ku gajisho nyakwigendera yari azwi ku izina rya soteri yari umunywanyi w'umugambwe sndefdd yishwa n'izwe n'abantu bataramenyekana mu ijoro ryo ku munsi wa kane ariko hatahukiwe mu gihe yari amaze kwegera umuhana wiwe bamwe mu banywanyi b'umugambwe senere bikekwa ko aribo bakoze bongera barafasha gushira mu ngiro ubwo bwicanyi mbere batanu muri bo baramaze gutabwa muri yompi zimwe mu ndongozi z'umugambwe senere zivuga ku ifatwa ry'aba bantu batanu ari nyendamuvano yo gushaka gukumira uwo mugambwe n'abayoboke bawo muri kino gihe himirije amatora mu makomine atandukanye agize intara ya muyinga kuva mu kwezi k'umunani uyu mwaka haramaze kuvuga imishamirano akatari gake hagati y'abanywanyi b'imigambwe senere na sndefdd mu ijoro ryo kuwa cumi n'umunani uko kwezi abanywanyi b'umugambwe senere muri komine muyinga bategerewe n'abantu bitwaje imipanga n'amahiri umwe muri baricwa bagera ku munani nabo barakomereka ico gihe bari bavuye mu birori vyo kugurura ingoro y'umugambwe ku rwego rw'intara indongozi z'umugambwe senere zageretse icaha ku rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi mbonera kure ku itariki ya munani ukwezi guheze bane muri urwo rwaruka bahanishijwe na sentare nkuru ya muyinga umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose yabagirije kuba baragize uruhara mu izimanganizwa ubuzima ry'uwo munywanyi wa senere eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu rwanda hateraniye inama ihuje abagore bavuga ari ikijyana mu rwego rw'ubuzima baturutse mu bihugu birenga mirongo itandatu byo ku isi intego yabo ni ugusaba ko abagore bashyirwa mu myanya ifata ibyemezo mu nzego z'ubuzima umunyamakuru w'ijwi rya amerika Pierre clave niyo nkuru yakurikiranye iyo nama iyi nama yitabwiye n'abagore b'ibihangange mu nzego zitandukanye ku isi cyane cyane mu gisata cy'ubuvuzi abashikiranganje b'amagara y'abantu b'abagore abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu abagore bahoze batwara ibihugu abaganga b'abagore abigisha muri za kaminuza n'abandi barifuza ko igitigire cy'abagore bari mu nzego zifata ingingo mu gisata cy'amagara y'abantu congerekana mu bihugu bitandukanye cyane cyane ibirenga mirongo ine baje baserukira mu kugurura iyi nama umutambukanyi w'umukuru w'igihugu madamu jeannette kagame yavuze ko uruhara rw'abagore mu buyobozi ari ingirakamaro ati uburinganire bubwirizwa kuba mu bisata byose aha two kwibaza tuti kuki mu buganga ari bake boba batize cyane boba batizegwa canke ni hamwe bavuga bati niko vyamye kuva kera ni ukuraba ko naho bakorera haborohereza canke no mu ngo zabo kubera ibikorwa vyinshi usanga bisaba igihe kirekire co kwiga amasaha menshi y'akazi n'ibindi ariko ivyiyumviro bibwirizwa guhinduka kugira ngo habe uburinganire hose Dr Agnes Binagwaho yigeze kuba umushikiranganje w'amagara y'abantu mu Rwanda imyaka itanu ubu akaba yigisha muri kaminuza zitandukanye abona ko kugira haboneke abagore benshi bari mu nzego zifata ingingo muri ico gisata bikwiye guhera mu mashuri y'intango no guhindura ivyumviro aussi bien des hommes que des femmes d'ailleurs parce que les femmes ne vont jamais régler ati iki ni ikibazo kiraba twese n'abagabo barimwo kuko nabo badahinduye ivyiyumviro inyisha abagore ntituzoyitora twenyene abana b'abakobwa babwirizwa gutangura kuvyumvamwo hakiri kare mu mashuri mato mato ayisumbuye bagahitamwo ivyigwa bijanye n'ubuganga ntibisuzugure ariko rero bamaze kurangiza amashuri yabo ya kaminuza mu rugo umugabo abwirizwa kubigiramo uruhara umugore ntagire ibikorwa byinshi muhira bishobora gutuma nabo mwizeye batabikora et tolère que la femme soit égale à la maison.
ibiharuro byatanzwe byerekana ko mu rwanda abagore bafata ingingo mu buvuzi ni bake nabajije abagore bakora mu bitaro bitandukanye bitabye iyo nama ko abagore bari mu nzego zifata ingingo kwa muganga hari ico vyohindura iyo urebye umubare munini usanga ari abakora ikinasi ni abaforomo abadogiteri baracyari bakeya ugereranije n'abagabo yego hari icyo byahindura cyane cyane ko umubyeyi asobanukiwe cyane ubuzima akaba ari n'umwe mu batanga ubuzima n'ubusanzwe ukuntu aremye ni umuntu ugira kwita ku bantu ubwo rero byaba byiza cyane bagiye bagaragara mu myanya ifata ibyemezo cyane cyane mu rwego rw'ubuzima abagore mu buvuzi uruhare rwabo ni ugukangurira bagenzi babo kwitabira kwivuza hakiri kare batararemba izindi gahunda zose zijyanye n'ubuzima no kuboneza urubyaro nk'ubu ndabivuga nk'umujyanama w'ubuzima na gahunda zindi zo kuboneza nk'urubyaro kubyara abana bifuza bityo iyo umugore afite ubuzima bwiza abasha gukorera n'urugo rwe ibi byaba byiza kurusha abagore bafite imyanya muri izo nzego kuko baba babikangurirwa buri gihe bityo bakaba ba mbere mu mu kubikangurira bagenzi babo no mu bindi bihugu abagore bakora kwa muganga ni benshi ariko abatwara abandi ni bake akarorero nako mu gihugu ca Cameroon nk'uko bivugwa na Abdoulaye Mumi akora muri ico gisata ati wacu ibice mirongo umunani ku ijana by'abaganga n'abagore ariko abari mu bibanza bifata ingingo ntibarenga mirongo ibiri na batanu ku ijana byumvikana ko ingingo nyinshi zifatwa bataba bagishijwe inama nico gituma tuvuga ko amaleta abwirizwa kubimenya ko byihuta ko ibintu bihinduka haboneka abagore batwara ibitaro intara z'ubuvuzi amadistrict abashikiranganje n'abandi kuko nabo twakira kwa muganga abenshi n'abagore byo tuma no kwitaho amagara yabo vyiyongera iyi nama igira gatatu iya mbere yabereye muri leta zunze ubumwe za amerika iya kabiri nayo yabereye i londres mu bwongereza pierre clavin inkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byodufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu gihugu cy'u Burundi iminsi ine gusa yo mu kwezi gutaha niyo komisiyo y'amatora yatanze kugira ngo abantu batari kuri lisite y'itora biyandikishirize kuzatora mu kwezi kwa gatanu umwaka utaha bamwe mu banyapolitike bari mu Burundi n'abandi bari hanze y'igihugu barimo Emmanuel Nkengurutse wigeze kuba umukenguza amateka mu Burundi no mu buyobozi bw'urunani Sinared rutavuga rumwe na leta nabo basanga iyo minsi ari mike yabivuze mu kiganiro twagiranye muri iki cyumweru
iyo minsi ni mike cyane ku barundi kubera kuko tuzi abarundi benshi umwuga wabo n'umwuga w'abarimyi n'aborozi cyangwa abantu bajya kwisubamwo cyane cyane abarimyi n'aborozi rero kenshi na kenshi bazindukira mu mirima hanyuma rero baheza bakuka igiti bakagenda bagasimba aho ku kibanza cyo kwiyandikishirizamo iminsi ine rero iba ari mike cyane mbere turavye no mu matora yaheruka y'imbere ayo twebwe twari twararoyemwo iminsi y'ukwiyandikisha yaba myinshi ntabwo yangana n'iminsi ine ariko kandi ntivyontangaza kuko abo bantu abo tubona bariko barabitegura ubu ni abantu bamaze kugira ibiharuro vyabo babihejeje kuva kera ibintu by'amatora n'ibintu nyene byo guhenda amakungu n'abandi bantu batabizi yuko habaye amatora n'ahandi barabiteguye byose baramaze abazotsinda n'abazotsindwa amanota bazoha n'ibyicaro abantu bazoha abazoza n'abatazoza bwana nkengurutse ibyo bihera kuki kugira ngo uvuge ko ibizavamo byamaze gutegurwa kera ndabihera kubera kuko mu gutegura ayo matora ni umugwi ugizwe n'abantu bo mu mugambwe imigambwe yindi ntayirimwo ubiroyemwo naho ni ya yindi nyene ikorera mu kwaha k'umugambi wa sendetesitete ushobora ko ari ibintu nyine by'umugambwe ni amatora y'umugambwe ariko harimo n'abandi harimo n'abandi bahagarariye ayandi mashyaka nubwo hari igihe mu ishyaka seneri bavuze ko ubahagarariye batigeze bamwumvikanaho ariko bigaragara ko hari abahagarariye ayandi mashyaka muri iyo komisiyo nimba barimwo ni abantu bake cyane ataco bovuga bari kumwe n'abo bo mugambo uri ku butegetsi abo mugambo wo ku butegetsi nibo benshi cyane nibo bazogira ijambo nibo bazogira icyo bavuze bagafata ingingo zemezwa na bose kuri mwebwe rero kuri mwebwe nta cyizere mufitiye komisiyo y'amatora ko izatunganya amatora abereye kandi ari mu mucyo nta cyizere kuko abantu barimwo bose uhereye kuri perezida w'urya mugwi ni umuntu w'imbere cyane mu mugambwe uri ku butegetsi ukaca ushyiramo bamwe banzobona riba yahora ari umuvugizi wa leta muraza amagambo yahora avuga ni umuntu kabisa w'imbere mu mugambwe kandi abo nibo bakomeye n'abandi rero basigaye nicyo kimwe n'abamirita ni abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi nta wundi muntu mbona yigenga arimwo harimwo abitwa muri abaporona ariko nabo abo baporona ntitubazi kuko nabo n'abantu bakorera mu kwaha k'umugambi uri ku butegetsi abo rero uko byanditse mu bwirizwa nshingiro abagize uwo mugwi bagomba kubure abantu bigenga batari mu migambwe canke ngo bibonekeze cyane mu bikorwa ibi n'ibi n'ibi byegamiye imigwi y'abantu muri icyo gihe rero iyo baturuka mu migambo aho nta cyizere uwo batoramo uca bumva ko bazohava bakorera uyu mugambwe baturukamo na cyane cyane umugambi uri ku butegetsi tuzi ingena ukoresha abanywanyi bayo tuzi ingena uturubika abandi bo mu migambwe yindi nicyo gituma atacizera ariko si icyo cyonyine cy'uyu mugwi ujejwe amatora hariho n'ibindi byinshi cyane kugira ngo turaza kureba umwanya wo kubivuga byinshi cyane biboneka yuko ayo matora hatawuyizera cyane ko ataca azobyara kizima kirimo muri make uh, tunyuriremo nk'ibindi ubona biri hanze uh, ya komisiyo y'amatora uh, bishobora kubangamira uh, amatora cyangwa se bikaba byanagira uh, ingaruka mbi biteza igihugu amatora burya ni inkingi imwe igize intwaro rusange ariyo ntwaro ya demokarasi sibyo intwaro rero ya demokarasi cyangwa intwaro rusange ni intwaro y'abanyagihugu kugira ngo rero ibe intwaro y'abanyagihugu abo banyagihugu bagomba kuba bafise uburenganzira bwinshi harimo n'umwidegemvyo bwo kujya gutora atagahato bagatora atagitsure atawubahagaze ku gakanu kandi bagatora icyo bifuza ijwi ry'umwe umwe wese rikangane n'iry'uwundi kandi bakaronka uburenganzira bwo kurondera no gushakisha ibyiyumviro muri byinshi biriko birahiganwa si byo aho rero bakaca bamenya ibyiyumviro byiza bo babona ko ari byiza bahava bakitorera bagakurikira abanyagihugu nabo bahiganwa kuko hariho abanyagihugu batora badakeneye kwitoza mugabo abitoza nabo ni ngombwa ko baronka uburenganzira bwo guhava bakamamaza ibyiyumviro byabo bakaronka uburyo bwo gushyikira ibimenyeshamakuru n'ibyo bimenyeshamakuru bikaba ariko ubu ibyo bintu ntabiriho ntabiriho ku migambwe itari umugambwe cndfdd nta burenganzira bafite hariho rero imigambwe yakumiriwe itashobora kugenda kujya mu matora niyoba iri imbere mu gihugu nubaha uburorero bwinshi niyoba iri mu gihugu dufata akarorero ejo mwari mufise umutumire honorable rwasagata yaravuze ingorane bafise ni umugambi uri harya ukeneye kuja mu matora ariko abanywanyi babo babiri barakubitwa abandi bagapfungurwa ubusa abandi mbere bakicwa ingoro zabo zigaturirwa iki n'ibikamanama bakaburizwamo nicyo gituma ata kintu tubona gikomeye kizohava kiva mu kintu cyiza abanyagihugu ngo bahave bagere bitorere bo nyine atagahato ababayobora indongozi zabo nicyo gituma aya matora tuvuga yuko atakiza azova mu byongeye mumenye yuko atamutekano uri urakoze cyane bwana nkengurutse kuri telefoni dufite na Thierry wiriwe neza videwo ahanini ngira ngira icyizere ntanze kuri bino numvirije iminsi yatanzwe bwa mbere hoho ni ikintu tumaze kubona muri afurika yacu aho usanga imigwi igejejweho amatora sinzi ko ariko jewe ndabitahura ariko kumbure sinzi ngira n'abandi barabifite iki cyiyumviro imigwi usanga umenga yajeho igakora nk'imashini usanga n'imashini usanga imenga ikoreshwa n'ubutegetsi buriho basha usanga rero bamwe kuko mbere byo nari nibwiye abantu bajya muri ino migwi igejwe gutunganya amatora ubwije kuba abantu bagiriwe foromasi ikwiye simvuze ko bataba bazi ibijyanye no gukunda igihugu mugabo bakagirishwa inyigisho zikwiye kandi zihagije kugira ngo bashobore kugenda gutunganya amatora kuko reka burya nibo baba ari abantu bafise igihugu muri uwo mwanya nibo bafata ingingo bakavuga bati igihugu turagitwaye ahantu heza rero nicyo gituma nagomba gusaba mbere mbaze uwo mutumire bwo ariko araraba sinzi nawe iciyumvira afise ku migwi ishingwa muri afurika sebitu muri iyi regera ya afurika doreste yari karabiraba ino migwi ukuntu itunganije ahabona ko umenya ni imigwi heyeruma iri independante ibyo ndabivuga uko kubera ko uruhande rumwe turabona ko umenga kenshi usanga ihengamiye tegetse hanyuma rero niko ndumva ko batanze iminsi ine simbona ko ari iminsi ihagije nibyo si mike muga ntihagije kuko abantu begwa n'amatora hajyanye n'abanyagihugu rero tumaze kubona ko abanyagihugu batahawe uburenganzira bose uko bangana ni ukuvuga ko haba hariho igice cyakumiriwe gace usanga ahantu bavuze ngo yatsinze hariho uwundi yari gutsinda ariko atarose abamutora kubera batabifitiye uburenganzira rero mbona ko iyi minsi yogwizwa murakoze cyane ndavuga iyo mu burundi iyo mu burundi kuko mbikura ku ibwirizwa shingiro rivuga neza uwo mugwi ko ari mu guteza kuba ugizwe n'abantu bigenga kandi ugatunganiriza bose kandi utaburimwo abantu bari mu migambwe cyane cyane mu buyobozi bw'imigambwe cyangwa bari imbere cyane mu migambwe aha rero bica byibonekeza kurya seni ku rwego rw'igihugu imeze niko zirya seni sepi ku rwego rw'intara na sesi ku rwego rwa komine niko zimeze nico kimwe barashize mwe barashyiramo ba bandi twavuga b'amashyirahamwe atigenga amashyirahamwe akorera umugambi uri ku butegetsi nico kimwe rero novuga muri afurika uretse nk'ibihugu bikeya niho usanga iyo migwi yigenga imigwi yigenga ugasanga ikora ifise uburyo amafaranga bije yayo ifise abantu bavuye nko muri sosiyete sivile canke abantu batigeze baja mu migambwe abantu bazwi nyene ko ari abantu b'abavuga kuri batarya umunwa bafise ubuhinga bwinshi bakunda ubutungane mu bantu abo nibo bakunda gushiramwo ariko twebwe iyo tugiye kuraba usanga kenshi na kenshi bashiramwo ab'imigambi cyane cyane umugambi ku butegetsi ugasanga nibo barimo icyo ni ikintu kiboneka cyane muri afurika kenshi na kenshi ariko hari aho usanga hoho rero biva ku bihugu imigambwe ko bayemerera igakora ikiyamamaza atandura zijamwo ugasanga n'uwo agomba kubogama cyangwa guhengama imigambwe iramubujije irabonye ko hari igitsure kiri kuri we bagahava rero bagakurikiza amategeko ariko twebwe mu burundi niyo se niva mu mugambwe umwe hanyuma umugambi umwe niwo cyane cyane wiyamamaza iyindi nta burenganzira hanyuma mu gusoza kuri mwebwe abanyapolitike muri hanze mu masegonda make cyane ni iki gikwiye gukorwa kugira ngo namwe mugire umusanzu mutanga ku gihugu cyacu igikwiye gukorwa ni ujya twasabye yuko umuco woba mwiza wa politiki hakaba amahoro umutekano kuri bose ibintu byo kwica abantu no kubafungira ubusa no kubarenganya bikavaho imigambwe yafuswe cyangwa yatabaguwe igasubizwa iteka amashyirahamwe yigenga agasubizwa iteka agasubira gukora amaradiyo gutyo nyine hanyuma bijya bintu by'imbonerakure bikavaho kuko ntaweja gukorera mu gihugu imbonerakure z'umuraya ku gakanu z'umugirira kurya zigirira seneri n'abandi hanyuma rero ibyo bimaze kumvikanwa ko abantu bava bose bakaza byose bigasubira mu buryo abantu n'abahunze bagahunguka niho bashobora guhunguka n'ahandi none nk'ubu ko numva hahunga igihumbi ku kwezi cy'abantu bumva twohunguka ngo tugiye kwita mu menyo y'intuze y'intambwe nibyo nibyo tuvuga nibahindura bakazana umuco mwiza abantu bose bazotahuka mbere n'abinyegeje mu gihugu batafise aho bavugira bamwe navuga benshi batagira aho bavugira bazava bace baronga uburenganzira hama amatora abe meza atange abarongozi bameze neza bateze imbere igihugu cose batarinze guca mu bigwa barundi bazana amahoro n'amajyambere maze abafasha uburundi basubire bagaruke umubano n'ibindi bihugu bibanyi we mwiza igihugu gisubire kuba nyabagendwa gisubire kuba igihugu cy'amata n'ubuki bwana emmanuel nkengurutse wigeze kuba umukenguzamateka mu burundi akaba n'umuhanga mu by'amategeko yabaye no mu buyobozi bw'urunani sinared nagira ngo ngushimire cyane kubwa akanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire nanjye ndagukengukiye ko wandumiye ndakengurukiye n'abaterereye bakabaza ibibazo bakahava bagatana n'indererano zabo ndagukengukiye cyane ariko abarundi basabe ko baharanira uburenganzira bwabo n'aho mbona bigoye n'aho rimwe rimwe n'ubundi n'aho batabikora bararenganywa ugasanga bapfuye bagenda urakoze cyane arakoze bwana nkengurutse emmanuel wigeze kuba umukenguzamateka mu burundi aba no mu buyobozi bw'urunani sinared rutavuga rumwe na leta nabo basa nabo basanga iminsi yagenewe kugira ngo abantu batari ku rutonde rwo gutora biyandikishe kugira ngo bazatore ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire enjeniyeri patrick wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma alimasi karara wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezereho mbifuriza gukomeza kugira wikendi nziza